turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri kuba mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi muri uganda turiyo ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ku isi hose turi live kuri facebook yacu nawe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com youtube instagram na x ni voa radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mgiye kugishikirizwa na diane na ninahazwe ndi muri studio y'indwi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muri muri isanga y'uno munsi nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye twatumiye umupfasoni micheline barandereka yatanguje ikigo citwa shekina center kiri muri komune ya rusaka ni intara ya mwaro mu burundi bice mu mugambi wiswe ishure ryanje umuhana wanje canke muhiri wanje ikigo shekina kiragaburira abana bacigako kikongera kigashigikira abavyeyi babo bice mu migambi ituma ubutunzi bwabo bwisununura hari abapfasoni b'imwaro bemeza ko bateye imbere ku buryo bashoboye kubaka amazu biciye muri shekina hagati aho abana biga kuri iryo shure bari mu ba mbere baronka amanota meza kandi atari mwaro gusa ariko ku rwego rw'igihugu c'u Burundi ibanga ry'ubumenyi bwabo ni iryahe amateka ya shekina burya atangura ryari shekina bivuga iki shure ryanje muhana wanje bisigura iki utu tubazo turi mutwo tuza guca irya nino muri muri isanga y'uno munsi madame Cheline barandereka yatanguje ico kigo nk'uko nabibabwiwe niwe mutumire wacu wacu turi kumwe ngaha muri studio y'indwi Micheline ikaze ku ijwi rya Amerika mwakoze cyane mwakoze kwita butumire bwacu mwakoze namwe kudutumira mbona Washington uh, ibafashe neza ego ego cyane ego mm. nuko rero uh, turaza kugaruka ku vy'ikigo mwatanguje muratubwira abana baciga ko imigambi itandukanye muriko murakora ariko imbere yuko tubijamo vyose hari uwibaza ngo shekina tubanze tuje kuri shekina ubwayo shekina bisigura iki kubera iki shekina
murakoze izina shekina ni izina kiheburayo rivuga ukubaho kw'imana ni ukuvuga ngo ni uvuga mu gifaransa la presence ni ukuvuga ngo aho ubona imana rero byavuye mu nkuru y'abisirayeli bariko barava muri Egibuta bajabuka baja mu gihugu cyaho c'amasezerano ariyo Israel hanyuma imana igenda irabayobora yarabayobora ku murango ikabareka igicu ico bitutu bakagenda bagikurikira ko ntibari bazi iyo baja hama mw'ijoro naho hagaca haza ikindi kintu kibayobora yari umuriro umuriro bagaca bashobora kubona kugira rero ngo bashobore gutambuka ijoro n'umurango tubisanga rero e, mu kuvayo igice e, cya cumi na gatatu umurongo wa mirongo ibiri na rimwe aho rero kwari ukubaho kw'imana bakakubona bakabona ko iyo mana iri kumwe nawe iyo mana ikabayobora nuko natwe twavuze tuti ni gute bariya abantu bataye ibyizigiro bumenya ko imana iri kumwe nabo ni gute bomenya ko imana ishobora kubayobora bagashika ku mugambi mwiza mm -hmm. tuca tuvuga tuti e, ico kigo tucite imana iri kumwe nabo bayibone nk'uko abanyisirayeli bayibona mm -hmm. nuko twabicaguye nuko rero uh, ico gihe mu vyumvira hari ryari ikigo shekina kimaze igihe kingana gute catanguye mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe mm -hmm. bwitangurira ku migambi iyahe ahanini twatanguriye ku mashuri iyi migambi yo gutanga indero nziza muri ba bandi batishoboye muri ba bandi bataye ibyizigiro muri ba bandi b'ubukene batabona akazoza Twe- amashuri tubaka amashuri hanyuma kugira ngo dushoboze abo bana kuja mu mashuri benshi barabizi yuko abana bava muri rya mihingo ya ruguru eh, kure y'igisagara benshi bataja mu ishure usanga hari ibibazo bitandukanye bibatuma bataja mu ishure twebwe rero twatanguye eh, tuza tuvuga tuti indero kuri aba bana kandi indero nziza indero y'akarorero Mhm. muravuze muti mwatanguriye ku mashuri umuntu akibaza amashuri muvuga ni gute shekina ifise ah, amashuri ya gute ba- mwahereye kuri kangahe mugeze kuri kangahe twatanguye ku mashuri y'intango aba yi- amwe bita ya zero eh, maternelle hanyuma bamwe bimenyereza babana bato bimenyereza hanyuma turaduga turashika muri eh, amashuri mato mato ari bita ya primaire hama turaduga turashika mu amashure eh, yisumbuye eh, atuma abantu bashobora gukora ikizamina bakagenda muri kaminuza ni ukuvuga rero ngo bahera muri zero bagashika muri cumi na gatatu bagaca baja muri kaminuza eh, ahandi ni ukuvuga ko bibiri na cumi na rimwe niho mwatanguye turi muri bibiri na mirongo ibiri na kane umushekina wa mbere nimba ariko twamwita ubunye arageze kuja muri universite muri ego kaminuza cyane Eh, baragomba baje muri kaminuza barakuze bamwe n'inkumi abandi n'imisore kandi by'ukuri eh, turabishimira imana ego mugeze ku bana bangahe Eh, dufise abana amajana atatu eh, na mirongo itanu- mirongo indwi na batanu Mhm. mwatanguriye kuri bangahe twatanguye ku bana mirongo ine matanguriye kubona mirongo ine umuntu umushikanye mwaro ndahibuka kera tujayo gukorera ibiganiro si, si, ntiha- ntiha- ntihateye inyuma cane ariko nanone si nk'ibujumbura hadushikane twumve sheki naho yubatse mu icungararo yaho ni hagati mwaro muri rusaka mu kigo kingana gute kugira ngo twumve sheki naho yubatse nuko bamerewe abantu bahariye aho turi eh, si kure ya y'umugwa mukuru wa komine ya rusaka ni ibirometero nka bitatu hanyuma turi ahantu bita mu mahwane ni ukuvuga ngo turi ahantu eh, nko ku masanganzira aho ibarabara rimwe rigutwara inyakararo ahandi rikagutwara eh, imuramvya donc rikagutwara mu ishombo ahandi rikagutwara ifota donc turafise ni nk'ihuriro ry'amabarabara ahandi naho rikagutwara eh, mu ijenda aho rero ni ku mi- ku musozi eh, witwa macazo ariko kandi na sukoline canke umu- uwundi mutumba witwa rugoti abantu baho babeshejweho n'uburimyi babeshejeho no kurima no gukubita isuka hariho n'igitegwa c'icayi mu ntara ya mwaro hanyuma hakaba ikikijwe n'amakomine atandatu Amas- amakomine atandatu aka kabazo nakabajije ndabishaka kuko muvuga ngo amajana atatu na mirongo irindwi na batanu naravye amafoto y'abariya bana murera ingene baba baberewe nkaca mbona imwari ingene hasa nkiyumvira amajana atatu na mirongo irindwi na batanu nkeka ko abana benshi bifuza kuja muri shekina uravye ingene baba bambaye uravye ingene bafungura ku mafoto naravye Eh, ni ukuvuga ko muragira ngo babe bake canke hariho abatabishaka bataza kuko amajana atatu na mirongo irindwi na batanu uravye aho mwaro iri n'abayikikuje n'abanyagihugu bari nibaza ko atoworeka kwifuza kwiga muri shekina ego em, abana ni benshi abana ni benshi bakeneye ubwo bumenyi bakeneye kuba muri shekina ariko natwe uburyo ntibwo dukundira ko tubafata bose hanyuma kandi murazi yuko eh, kuko twavuze ko turi mu gisata c'indero ishure rimwe ntibishobora kurenza abana mirongo itatu na batanu ayo n'amategeko ya unesco urengeje mirongo itatu na batanu bajya barengako baherekeje abandi umwarimu ntashobora kubakurikira bose nico gituma twebwe duca dufata aba- abo dushoboye kandi dushobora guha bwa bumenyi twifuza nk'uko amategeko ya unesco abivuga rero turengeje vyotugora no dukora ibyo dushoboye aho duhambije twizera ko hagira abandi baza nabo bakadu- bakadusahiriza bakadushora abavyeyi barabitahura canke abavyeyi ko bose badashikirwa biragoye Yego.
biragoye n'ukuri eh, buri mwaka turahamagara abaza kwiyandikisha eh, haza nk'amajana abiri turondera mirongo itatu na batanu abavyeyi bararira abamama bararira uraheba ukinyegeza kuko urababwira uti ntibishoboka ati none uwanje ko atagiyemo none uwanje ko atagiyemo ariko kandi ntibashobora kujamo bose ni ikibazo nico gituma twohimiriza n'abandi bakaza bagakora imigambi nk'iyo muca mucagura gute kugira ngo umwana mumwakire none ni ikibazo cyiza hariho ibisabwa kugira ngo umwana uvuge yuko ari umwana adashoboye a- abiwabo badashoboye kumu- kumufasha turaba rero yama bya bindi biri muri minisiteri ya solidarite birahari ukaraba rero haba inzu abamo imeze gute mbega yoba afise ikimusahiriza ku kwezi icyo bita revenu mensuweli mbega arashobora kuvuza umwana iyo agwaye mbega arafise igitungwa ki- gitabira iyo mirima nimba afise imirima mbega arafise aho akubita isuka ukagenda urarabaza ama- amakiriteri yose naho nyine ugasubira ukagaruka ugaca uraba usinzikaye gusumba abandi biragoye ni igikorwa kigoye kuko uba ufise benshi benshi cyane babikeneye benshi cyane ubona yuko bari muri ubwo muri uwo mugwi bica bigusaba kuguma ugenda umanuka umanuka umanuka gushika utore ca giti gihe mirongo itatu na sita- na batanu murakoze rwose madame Cheline reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika bafite ibibazo bitandukanye jean pierre ah, ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
ego me- ndashobora kubaza ikibazo ego aho muherereye hama muce mubaza Ye- yamba ngaha muri ntuze ozambiro za dc uh, Sil- uh, montgomery county Mm.
maryland nagomba kubaza i- eh, mu- uyo mugambi madamu micheline afise ni ni ingabirano y'imana nagomba gusa kubaza yuko bahejeje y'icumi bamwe boja bubandanye bakaja muri university eh, bagaheza high school bakazoja muri university abandi bakaja mu mashuri y'imyuga nk'iy'ukubarira kuko nk'ubu ndafise abantu b'inshuti umwe n'umwenjeniyeri sivile ari muhira depuis sept ans ariko uwahegiye kubarira we we ni business man yara- yaraguze n'imashini murakoze Mm, mwashaka kubaza nimba hari imigambi baca babategekaniriza bagiheza kwiga
yego me harya bahejeje nk'iy'icumi bamwe bakaja m- ibisanzwe bijya by'imyuga Mm.
eh, Murakoze.
abandi mugabo bakabandanya byo bakababwira gusa ntuzeye diferanse uba ishobora agatora murakoze cyane jean pierre mubwira umunsi mwiza yego namwe ego akabazo ka jean pierre ego ivyo avuga nivyo eh, ubu u- eh, aho tugeze si twebwe gusa n'isi yose ni uku- kwigisha abana ku buryo ejo bashobora guca batangura ubuzi bwabo batarinda kujya gusaba ubuzi twebwe rero turafise ico eh, twamaze gushiraho ni ikintu citwa entrepreneuria ni ukuvuga ngo uwo mwana turamwigisha entrepreneuria turayikora akayibona eh, twaratanze impene mu mihana umwana wese arafise impene iyo mpene niyimusomesha tugomba rero ko uwo mwana akura abona yuko nimba impene ishobora kumusomesha nuko impene yoshobora gutunga ubuzima bwiwe ni akarero k'impene mugabo tuba tugomba kumwereka yuko hara- birashoboka yuko nubwo yoba yahejeje amashuri agaruka akorora canke agakora ikindi gikorwa kimuzanira eh, eh, amafaranga twebwe rero nta nta yindi myuga turashiraho kuko leta isaba yuko ntu- ufise ishuri nk'iryo ntucanga ni- n'imyuga uca ukora ibintu biri separe ni ukuvuga ngo imyuga ije ukwayo eh, Ishuri- ishuri rindi rya rya risanzwe ro- formel ikagenda ukwayo naho rero twe duca dushiramwo ako kantu ka entrepreneuria turafise uko du- duhingura amasabuni abana barabibona tuguhingura amasabuni baka- abamama bakayagurisha abana bakaronka amasabuni ariko kandi bakabona ko hari ifaranga riva muri ayo masabuni tubigisha rero kugira ngo bamenye naho bariko bariga ko bateza kwikorera umugambi nibasohoka muti impene irigisha umwana dusigure twumve iyo- iyo nkuru y'impene yigisha umwana impene Ego.
ni ubutunzi bikomeye hari iwacu Ego.
Eh, muri mu ma- muri mwaro muri rusaka ni igitungwa kizana amase hama ya kizanye amase bakimbura bagashobora kuzana ibyo kurya bikwiriye ba- bagaburira abana ariko kandi ni ikintu ki- kizana amahera iyo imaze kugwira turavuga tuti zimaze kuba zine yaravyaye ugashobora kwikoramwo imwe ugashobora kurondera ibikoresho vy'uwo mwana ugash urashobora kuvuza uwo mwana ugashobora kwikenura kugira ngo wa mwana abandanye yiga ku ishuri iyo mpene rero irasomesha umwana iyo mpene iravuza umwana iyo mpene irashobora gukemura ibibazo byo mu rugo mu muhana w'uwo mwana iyo mpene rero abana nibo bahavuye bayita si ukuntu nza kubivuga mugabo ni ni nka- ni nk'impene y'igitangaza mu kifaransa bayise eh, eh, le- le- la- la fièvre magique Eh, ni ukuvuga ngo kuga umwana ni impene si impene gusa ni impene y'igitangaza impene ije ku- gukemura ibibazo byo muhira impene ije kumuvuza impene ije kumu- kumusomesha iyo mpene irafise agaciro kanini uwo mwana rero akura avuga ati erega ya mpene niyo yansomesheje ya mpene niyo yatumye ngira amagara meza kumbure na jewe ninasohoka nzokora umwuga nzane ikintu kinzanira amahera Eh, ego ni ukuvuga ngo umwana acinjira ku ishure eh, sinzi ko twakwita nk'agakado akaganuke ka mbere mu muha ica- iba impene turi mu hageze mu wa kabiri muri rya shuri ryo kwimenyereza cyo bita materineri Yego.
kubera iki tutayimuha mu wa mbere turabanza tukaraba neza mu wa mbere yuko imigambi ayumva umubyeyi ayumva kuko hariho n'ibindi bi- biherekeza mu kumushyira mu ishuri ababyeyi baraza kurima mu mirima y'ishuri tubanza kuraba ko uwo mubyeyi afise iryo shaka ryo guhamvya abandi muri ico kivi cyo kurimira abana kugira ngo bashobore kuronka ivyo bafungura nicyo gituma umwaka wa mbere aba ari kumwitegereza amaze kuza aka- agakwiza ayo mategeko tukabona ko abishyiramo umwete ageze mu wa kabiri wa mwana tuca tumuha ya ngabire y'impene
hama muvuze ko uh, mu kivi co kurima abavyeyi ba- bose bafise abana bategereza kuza kurima muri iyo mirima y'ishure niyo za mfungurwa twabona ku mafoto muca mubagaburira ego Eh.
cyane abavyeyi baza rimwe mu ndwi umunsi wa gatatu guhera saa mo gushika saa yine hanyuma bakarima muri iyo mirima urumva neza ko abavyeyi baba- b'abana barenga amajana atatu aba ari abavyeyi benshi bakubise ikivi bagakubi- baka- bagakubita isuka bari- baraba bakoze igikorwa kinini mu masaha abiri amasaha atatu baba bakoze igikorwa kinini ivyo twimbuye rero nivyo duca tugaburira abo bana Mhm. hama uh, aba- abaheza bagafasha abo bana guteka nibo bitekera murafise abakozi Oya.
babatekera n'abavyeyi turafise abakozi babatekera Yego.
eh, abo bavyeyi gusa baraza bakarima bakaza baka- baka- baka- bakabagara bakaza bakimbura wanashaka ni nabo iyo iyo iyo stoke bayijera bakavuga bati uyu uko twimbuye ibi vyinshi reka tubiguze tujane tugurishe hama turonke umunyu turonke amavuta turonke inkwi zo guteka ni nabo babijera turafise komite y'abavyeyi abo ivyo bimbuye vyose barabipima bakavuga bati okay bazorya iminsi iyi bazorya iminsi iyi ibi navyo kumbure bishobora kononekara ntitwabibika cane reka tubigurishe tugure umunyu tugure amavuta tugure amakara tugure ikintu gishobora gukora eh, mu gikoni ego tuzosaba abakunzi bacu baze kubagendera batufatira amavideo turaba uko vyifashe dusubire ku murongo wa telefone twakira manase manase itumvi- itwumva iteka ikaze manase
yego mwiriho neza turaho nawe wiriwe uherereye hehe ndi kampala muri uganda kampala muri uganda akabazo kawe canke Eh, intererano Eh, ndi umunyarwanda nakomeje gukurikirana ikiganiro neza ariko nashaka kumubaza none afite iriya gahunda yaba ateganya kuza kwagurira no hanze y'u Burundi nangwa ku- azagumya gukorera u Burundi gusa Mm.
Mm, niba afite gahunda yo kwagurira hanze y'igihugu cy'u Burundi yadusobanurira kugira ngo natwe tubimenye neza kuko ndabona igikorwa ko igikorwa cyiza cyane Mm. ego urakoze manase reka akwishure
Eh, urakoze manase uyu mugambi twawutanguje muri komini ya rusaka uramaze gufata urumva ko abana bamaze gusohoka baja muri za universite uwundi mugambi ukurikira ni ugukwiza mu zindi ntara z'i burundi muri komine eh, zitandukanye Ah, kuko ibi bibazo biri eh, mu rusaka n'ibyo bibazo biri no mu yandi makomini ibibazo by'ubukene ibibazo ibibazo by'aba- abavyeyi badashobora gushira abana mu ishuri kubera ubukene turagomba rero kubanza gutangura kuja handi mu gihugu cacu nitwabona aho naho bimaze gufata tuzoheza twitabe uzoba akeneye gushira uwo mugambi mu ngiro mu bindi bihugu turanzi neza muri afurika cane cane ibibazo bihanze eh, ibi bihugu bikiri mu nzira y'iterambere ni vyinshi kandi birasa ni ukuvuga ngo nimba vyakunze iwacu no mu buganda vyoshoboka Yego.
rero nitwaheza tuzogutera kamo niwa uri hafi nawe uwo mugambi uwushire mu ngiro ego ngira ngo ya tomokewe manase muri uganda uh, twakire mataratara claudine claudine ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
yego amahoro amahoro neza uherega claudine
ndi muri rusaka uri muri Province Rus- Mwaro.
M- imwaro yego uh, wegereye ikigo shekina
yego mm.
niho ndi nihuri nuko Yego.
rero hanyuma tubwire ico kigo urakibona urakibayemwo hari amakuru bwifiseko
asha ni menshi cyane eh Aha.
yego Mm, yatusangize twumva uko bimeze Uri- urakirimwo ufiseyo umwana
yego nara narahibarukiye umwana warahibarukiye umwana
yego mfashe in- nafashe inyigisho Mhm, nibungenze muri icyo kigo cya shekina senka mhm.
hanyuma nya nyigisho baratwigisha ibintu byinshi kandi bitandukanye Mm,
twaraharonkeye inyigisho ry- z'ukuntu two- two- twibung- two- z'uku- y'ukuntu two- twoshobora kubyara ku rugero mhm.
barashobora kudufasha tu- baradukurikiranira amagara y'iwacu Mhm.
baratwigisha ukuntu two- twipimisha imbanyi hakiri kare Mm,
baradufasha ibintu byinshi cyane baratu baratujyana kutuvuza mhm.
twe kare nta twari tuzi kwipimisha imbanyi twashobora kugenda igira inavuke Mm,
ariko twarashoboye kuronka inyigisho twaragiye igise nk'amezi abiri kwezi kumwe kuva unabimenye
mm, hanyuma izo nyigisho turazikurikirana baratujyana kwa muganga baratugirira ibipimo bitandukanye mhm, baratwigisha ukuntu twakwifata twe ntitwari tuzi no kuja no mu iradi
mm.
ariko ubu uye turamenya amagara y'iwacu ukuntu ameze n'amagara y'ikibondo twibungenze ukuntu bimeze Mm, urakoze cyane kubidusangizira aza kutubwira ico kindi gice co gufasha abapfasoni twari tukiri mu vy'abana ariko ntiwanamuramukije madamu micheline ari ngahe yatugendeye kw'ijwi rya amerika mukumurukanye
amahoro mataratara umeze neza ndabaramukije amahoro y'imana Eh, no mu muhana n'amahoro
yego n'amahoro akavuga abona kariko karagwa katanguye
yego ni ukuri birere ni byiza cyane ntiworaba Imana turiko ishimwe turatera ibigori imana ishimwe yego amen
nuko rero uh, wari uko uratubwira ati umwana wawe bisa nkaho wamwibarukiye ngaho ko waragiye uraharonkera inyigisho kuva aho umenyeshe kina n'imbere y'uko uhamenya- ubimenya uh, bif- byifashe gute mu, mu by'ubutunzi naho mu by'umuryango uwo mwana angana gute
umwana afite imyaka itatu n'amezi atandatu Mhm.
umuryango ubu uye twe turaba- turi ba mama muco turi umuryango uteye imbere cyane natwe abapfasoni turashoboye Mm.
kare nta kintu twari twishoboye nyine asha ubu turi ba mama muco Eh, niko baca babita abafasoni bagendera muri shekina
ego
tuzoza kubaraba mutwereke ingene bigenda ako kana kawe Asha, kitwa mu- gute rero hama karamaze gutangura kuja kwiga
kitwa arakazari kade gatanguye materineri kandi kari muri shekina ya mbere Eh, kari muri shekina eh, urabona ko kabikerebukiye karabikunda
ego cyane rwose karabikunda Eh.
emwe kaguma karirimba pasiteri Eh, hanyuma Ego, utwana none two usanga nyine dukerebutse utwana two muri shekina usanga twavutse tumwiyumvamo Eh, usanga dukerebutse naratubonye ku namenda turaba ku mafoto atandukanye urabona ko tunasa neza utwo twana
ego yego nuko rero mataratara wakoze kutu- kudusangiza ivyo uzi kuri shekina tukwifurize kubandanya ururanirwa mu vyo urimo vyose muri iyo migambi ah, itandukanye mugambi mbere yuko ndakureka u- u- uraja gukutsa ikivi na wewe
ego Eh, hama umushinga ntahe wawe arabigushigikiramwo mukavyumvikana vyose nta kibazo
cyane rwose ni ukuri imigambi aramfasha mu- turashigikirana nyine mu migambi tuza tuba turi ko turakora tugakusanya ibivi Mhm.
ni ukuri arabimperamo amahoro byose twabifashanya nicyo gituma tuba duteye imbere nabo nyine kuko barabyumva abashinga ntayo bacu Mm, yego kuko n'inyigisho zimwe zimwe twazironkera hamwe yego
izo batumvise tukazibamenyesha n'ukuri bakabitahura Mhm. nuko uraturamukiriza abo bamama muco rero bose uti ku ijwi rya amerika Hari ico- barabateye intego hari icyo atavuze bakubajije bati wavuye he umaze gushika he vuga umugambi waranguye Yego.
bivanye mu nyigisho waronse cyane cyane bivanye mu kuziganya no kuguranana
jewe nari nari umuntu nyine ataho yishikanye turaja mu migambi yo kuziganya no kuguranana jewe narashoboye kuba nosaba ingurane narateye imbere mu bintu byo kubaka inzu ndashika no ku ntambwe ndaronka n'uru- n'aga- n'igitungwa c'inka uruhande ni ukuri muri iyo myaka ita- itatu umwaka ugira kane ndahamaze ndabona ko mu myaka iri imbere ishika nk'itandatu indwi natwe tuzoba duteye imbere cyane
uti wubatse inzu
yego Bivuye- twarubatse inzu eh bivuye mu kugura mu kuziganya no kuguranana twaraguranye hama tugagenda tugakoresha wa mugambi wo kubaka ya nzu ibintu bikaza birajya mu ntumbero tukadandaza tukunguka hama ya nzu ikabandanya iduga kuri ya mafaranga twagenda ku- m- m- kugurana mu byo kuziganya no kugurana
muguranana hagati yanyu bigenda gute canke muja muri mu kigo shekina bakabaha amafaranga mukazobasubiza muguranana gute oya twe twebwe turagenda tugata- tukagenda n- tukagira umugwi w'abantu nka mirongo ibiri na babiri turi kumwe muri muri bo muri sekina senta hanyuma tukagenda tukaziganya nk'amafaranga ashika nk'ibihumbi bitanu cyangwa ari munsi hama nyanywanyi ayo mafaranga turonse tugahita tukayaguranana umunywanyi ukamugurana akagenda gukora umugambi yifuza hama akazana ya mafaranga y'iwanyu hama umwaka uheze mugaheza mukagabura natwe rero amafaranga uyifashemo neza ukagenda nko kuyadandarisha urashobora kunguka hanyuma ugakora umugambi wose wifuza atawukomeye amashi yego nuko urakoze cane u- numva hari abafasoni b'intwari kuko kera eh, ntitwari tumenyereye cane cane cane baruguru bubaka inzu urumva kumva warashoboye kubaka inzu n'ikintu co gushima cane
emwe ni ukuri ndashima ndashinga intahe n'inka narayirose ku ruhande ubuye turaronka n'akantu neza bigenze neza kandi urumva n'impene uri mu kuronka kubera arcade niyagera mu wa kabiri bazoca bamuha impene
yego naje barampaye baraduhaye tumaze gusohoka inyigisho barazikurikiranye neza baraduhaye impene Mm.
yego Yego.
ubuye ziriko ziratera imbere
ego yego
nuko turabona ko imbere ari heza urakoze cane gose
yego namwe murakoze Mm.
murakoze Tu- imana ibahezagire ego urakoze ugira umunsi mwiza ngaho eh, imwaro duce twakira na didier ku yundi murongo wa telefone didier kaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
Eh, alo ego ikaze didier
ego muraho ego turaho uherereye he
semerereye ku muzinda ku muzinda ni muri eh, iruhande ya za cibitoke
aya ni ukuvuga jemerereye muri zone marambya maramvya ego eh, mugabo turi kote muzinda Mhm. nuko rero ikaze muri muri isanga twagutumira uno munsi madame micheline kugira tubwire ivya ah, shekina akabazo canke intererano
ngo intererano niyo nomuha ego
kubera ibyo yakoze byose ni byiza Mhm.
nk'ibyo nasomye Mm.
eh, kuko jewe novuga ico nasomye kuko sinakurikiranye ikiganiro Mm.
Eh, ibyo nasomye byose nabonye ibyo yakoze ari byiza kuko urabona aba- abafashijwe ni benshi Mm.
ama n'ikindi yobandanya yobandanya akora umugambi nk'uyu ukaguka nko kujya kwa fvs Mm.
Eh, fvs amaze burundu urabona ko yatanguye ikintu gitonya mugabo ubu bageze ku bintu bikuru biku- bikomeye rwose Mhm.
ego ego ngira ngo intego umuteye arazumvise ego cyane urakoze Eh.
ubu twifurije neza kandi natwe n'izo ndoto zacu ni ukwagura Ego, tukaja mu yindi mubandanye mihingo mubandanye mukore nka kujya kwa fvs amaze burundu murabona aba space bageze kure Mhm.
na mwebwe eh, ndabateye intege mubandanye kuko intwaro ndahazi Mhm.
hari abantu b'incabwenge cyane Mm.
kandi hari abantu bakerebutse Mhm.
ego murakoze murakoze Mhm. urakoze ego nuko rero eh, ma- mu kanya mataratara yatubwiye ikintu aca twugururira igice cya kabiri cy'ikiganiro kuko urumva ubwa mbere twari ko turashimikira cyane ku bana ariko harimo abapfasoni harimo abatandukanye mu bw'imbere ko duca tuja kuri ivyo iyi migambi yindi atari y'abanyeshure Ha- shekina musigura ubwa mbere mwasiguye ko bifatiye kuco mwipfuriza abantu ku ijambo ry'imana muremera muravyivugira umwana hari dina arinda kuba yegukiramo kugira ngo yige muri shekina canke uwo ari we wese akwije ama- ya- vya bisabwa kuba ari- avuye mu muryango utifise yagize iki ntimuraba hasengera habe namba oya ntituraba haja ava umwana wiwe wese arahawa arahabwa akaze Eh, ni ikigo cyuguruye ku bana bose tutafatiye ku ku myizerere yabo
kandi ha- hari abarara burya Barataha.
oya barigirwa barigirwa gushika ku mugoroba abo bakuze bamaze kugenda mu mashuri yis- ya yisumbuye ya secondaire abo barabandanya eh, bakashikana no ku mugoroba
iza mfungurwa amafungurira ni kangahe ni kabiri ku munsi bafungura mu gatondo bakanywa ubuyi bagishika hanyuma bakaza gufungura eh, saa saba eh, ibyo ku imfungurwa eh, zikwiye kugira ngo bace babandanya eh, gushika ku mugoroba yego nuko rero um, turakira menedora nawe imbere ko duca tuja mu gice ca kabiri kiza gushigimikira ku yindi migambi atari abanyeshure menedora ikaze ku ijwi rya amerika
Alo, ego menedo ikaze ku ijwi rya amerika
ndabumva Eh, umeze gute ka menedo
meze neza cyane kumenga akaju kari hasi
oyaye Eh. uri hehe uherereye he muri kano kanya
mu kigo cya shekina nawe uri mu kigo ca shekina
ego Na- duhava twibaza ngo ijwi ryawe riri hasi kubera ukumbuye mishelin ariko twamukuzaniye mukumburukanye
amahoro menedo
amahoro neza urakomeye umeze neza
ego no mu muhana meze neza umuryango
ego tumeze neza Mm, abana batanguye neza amashuri
ego ni amahoro namwe none ego turashima urabahaye amakaye akwiye baje kwiga basa amakaye akwiye
ego imana ishimwe
Mm.
ego menedo nawe rero uh, imigenderanire ifitanye na shekina ihagaze he ku mwana yigayo canke ku migambi ukorerayo
ihagaze kuri ibyo byose kuko jewe imigenderanire dufitaniye na shekina twa- hariho umwana nibarukiye mu kigo shekina ku mugambi twite w'umukenyezi yibungenze n'amagara y'umwana Mm.
rero uwo mwana yaravukiyeho ubu uye yaratanguye ishuri ari mu mwaka wa mbere Mm.
umva haheze imyaka indwi ariyo ndi Mm.
rero umwana mbona ateye imbere neza Mm.
Eka- ku bisanzwe mbona bi- mbona bimeze neza Mm. haheze imyaka indwi utanguye kuja muri iyo migambi yabo itandukanye ubuzima bw'imbere y'uko umenyana na shekina n'inyuma yaho ubutugeranije wotugira gute
ubuzima bw'imbere y'uko tumenyana na shekina jewe nari umukenyezi akenye cyane Mhm.
hacaraza umudamu umwe aratubwira ati arambaza ko nibungenze ndabimubarira arambwira ati hariho umugambi twiteho umukenyezi yibungenze n'amagara y'i- y'i- y'ikibondo ati sinzi ko nshobora kuwujyamo ndamubaza hama aca arambwira ati ndamubwira ko ntashobora kuwujyamo hanyuma rero baratwandika turaza muri uwo mugambi baratwigisha ibintu byinshi bijyanye no kwiteza imbere kuri mu turima twi- tuboga nyine ibintu dufungura tu- tumeze ne- kugira tumere neza baratwigisha rero ingene botuvuza yewe sinari nzi kugirisha ekogarafe kubera ubwo bukene sinaronka ayo mahera yo kugirisha ekogarafe ari hama rero barampimisha imbanyi muri ekogarafe inshuro zitatu zine ndanagwara barambuza baranjyana n'i bujumbura nawe bujumbura nta naho nari nzi Yo.
rero nsangira amagara meza uko Mhm.
Mm.
We. hanyuma ikibondo cawe uh, wibarukiyemo ni- nu- niwe wa mbere canke wari ufise abandi imbere kugira twumve ko hariho abandi bari barize mu yandi mashuri imbere y'uko uh, umwana wawe aja muri shekina
oya si we wa mbere ahubwo ni- agira kangahe niwe wa nyuma niwe wa nyuma iyo uravye none abandi bize ku yandi mashuri atari ashekina n'uwo yize ku ya shekina hara- hari hari ubudasa
onye yize kuri shekina mbona umenga hariho akarusho cyane kuko wewe kuva atanguye materinere atera abo uwa mbere mubi byo ntazi niba iriko biraba ubu uyi ariko naraje kuraba amanota naho nyine nabonye bimeze neza cyane hamukibona gute mu myaka cumi iri imbere biciye muri shekina
jewe mbona umenga ndoba ndi mukenyezi yifashe Eh,
yego nuko urakoze menede gira umunsi mwiza
yego ego turamukize abo bapfasoni bose bari ngaho imwaro aho muherereye
yego ego twakire laki ku yundi murongo wa telefone laki ikaze ku ijuru rya amerika ego uhereye ga laki
mu rwanda murere mu rwanda mu burasirazuba mu karere ka nyagatare Mhm.
ndaze umutasate uwo mumama umubyeyi ufite iryo shuri ndagira ngo bazete abana cyangwa se abo bantu La- laki ah, sinzi igitumana ariko ndakumva neza urashobora guhagarara neza aho uri u- u- usubiremo ikibazo uti washaka kubaza uyu mumama
ndashaka kubaza uwo mumama Mhm.
Eh, ufite icyo kigo Mm.
nagira ngo ese naho bana bakora icyo kigo ese leta y'uburundi cyangwa se igihugu cy'uburundi ha- hari ubufasha cyangwa ki- kibasha kuba kugenera kugira ngo bite ubufasha guha abo banyeshuri kugira ngo babashe kuzamuka mu mu myigire ndetse no no mu mitsindire ese iyo bageze mu bigo bishaka kwisanga ese ubufasha bahabwa n'igihugu laki umbabarire sinda kugumana kuri telefone ko numva eh, telefone yawe ntituruko turumvikana ariko ukora ibi kose akabazo kawe numvisemo dukenya nimba hari ah, ico leta y'uburundi ibafasha madame Micheline akabazo ka laki mu rwanda ego cyane urakoze raki ego leta y'uburundi iradufasha kuko eh, irashigikiye uwo mugambi ubwa mbere hanyuma porogaramu dukoresha muri iryo shuri ni porogaramu ya leta bisobanura yuko baratuba hafi eh, niyo habaye amahugurwa y'abigisha n'ab'iwacu barajamo rero baradukurikiranira hafi kandi turabibashimiye mbese baramaze no kuduha agashimwe ego eh, twaronse ubushimwe butari buke twaronse ubushimwe em, um, ba- ku bateje imbere komine yabo ako gashimwe barakaduhaye araheze nk'imyaka yari mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani hanyuma baraduhaye n'akandi gashimwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ye- kuri wa munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi aho bakaduhaye kubera guteza imbere umwana w'umwigeme ku ishuri kubera abanyeshuri bacu mirongo itandatu ku ijana n'abigeme dushyira imbere umwigeme cyane kugira ngo umwe wa mwigeme yari inyuma wa mwigeme atashobora gukwikira amashuri cyane cyane muri rya bajya bava mu mihana ya ruguru kenshi usanga bashira imbere y'uko aja kurongogwa cyangwa aja gukora ibikorwa byo muhira ntibamureke ngo aje ku ishuri turere twaje tuvuga tuti umunye muke- mu- mukobwa mwigeme mureke aje ku ishuri arashoboye kandi vy'ukuri baramaze kubona ko ashoboye mirongo itandatu ku ijana rero naba abigeme baca baduha ako gashimwe rero kubera guteza imbere uwo mukengezi mu kumuhimiriza kuja ku ishure hamwe no guteza imbere abakenyezi muri wa mugambi wo ku- ku- kwisununura wo kwiteza imbere ego ako gashi utwo nutwo dushimwe tumaze kuronka ni ukuvuga ngo leta y'uburundi irashigikiye kandi irashima ego nuko hanyuma rero uh, madame Micheline uh, abapfasoni babiri twavuganye bavuye muri shekina buguruye ikiyago kindi umuntu yagira ngo shekina ni ryashije gusa ariko urumva ari imigambi myinshi muranafasha abapfasoni bafise inda tubwira imigambi yindi itandukanye ikorerwa muri shekina kugira ngo twumve ibindi bihakorerwa atari eh, ishure ryanje muhiri wanje nkuko mu- mwavyize
iyo tuvuze ngo ishure ryanje muhiri wanje ni ukuvuga ngo uwo mwana turamufasha ku ishuri ariko turamuherekeza no mu mihana duca turaba rero none mu mihana ubuzima bwe bugizwe n'iki bugizwe n'uko akeneye icyo afungura bugizwe n'uko akeneye kwivuza bugizwe n'uko mu- akeneye ko muhira bamuherekeza bakamu- ba- bakaronka uburyo bwo kumusomesha hari imigambi rero twasanze idashoboka eh, o- o- tudashizemwo umugambi wo gusomesha abana tudashizemwo n'ibigize uwo mwana ubuzima bugize uwo uwo mwana amagara meza nicyo kintu kiza ubwa mbere ni amagara meza kuri uwo mwana uwo mwana kugira ngo ashobore kwiga tuzogira amagara meza dusubiye inyuma twasanze uwo mwana kenshi benshi bari barwaye amakwashiroko gufungura nabi indwara yo gufungura nabi dusubiye inyuma dusanga n'amagara make afise ni uko iwa- umuvyeyi aguma avyara n'ingoga na n'ingoga ataronka n'umwanya wo kuruhuka no kuruhurira uwo mwana ngo amwiteho abanze afungure neza duca tubona ko naho turiko turasomesha uwo mwana arasiba kenshi areze muri umuna wiwe canke kuko mama yagiye gu- kwahira icayi ku munsi wo kwahira icayi agaca asanga uwo mwana arasiba kw'ishuri duca tugaruka tuti ni tutafasha uwo mwana mu magara meza no guhimiriza abavyeyi ibyo kuvyara ku rugero cyane cyane no gufata responsibility ni ukuvuga ngo ukamenya ko ari inshingano ry'iwawe kurera umwana ko umwana aterera uwundi ahubwo ari wowe warera wowe wabavyaye duca tuzana rero wa mugamba rero wumvise bavuze aho irondoka rijanye n'amagara meza turabigisha tukababwira amagara yabo gupimisha kugira, kugira ngo bikunde wa mwana agume ku ishuri twaciriye dushiraho uwo mugambi duca turondera abakenyezi bibungenza abakenyezi bakiri bato bageze babandi baguma bavyara kuko hari igihe usanga baje ku ishure harimwo abaciye ni ukuvuga ngo harimwo abahejeje kuvyara duca rero dufata tuti duhere hasi duhere kuri bake bake tubona bi- bafise imbanye tubigishe uwo mugambi nabo bagende bigisha abandi naho rero twahuye na menedor naho twahuriye na arisa muri uwo mugambi uwundi mugambi dufise ni uwo gutuzana gu- gutanga amazi meza mu mihana ariko byabanje guhera mu kigo kuko twebwe tumaze kugira uwo mugambi wo kurima no ku- kugaburira abana hageze kubiteka twaragize ikibazo twagize ikibazo cy'amazi meza duca rero turaja kurondera uburyo twozana amazi meza twarimvye cyo bita forage hama tumaze kuyaronka duca turavuga tuti n'uyu mwana za nzoka zahora zimusinzikaza agasiba no kwishura amagara yiwe agasinzikara reka turabe uburyo amazi yomushikira meza duca rero dutangwa gutsiraho amarobine publique communautaire aho abana mu mihana batashe baronka amazi meza uwundi mugambi ni uwo guteza imbere eh, mu buryo eh, bufatika bakaronka amahera bakaronka uburyo bwo gusomesha uwo mwana naho rero dutanga iyo mpene iyo mpene irazana amase barayorora imaze kugwira barashobora kuyikorako bakaraba ikibuze kugira wa mwana abandanye ishuri bagashobora gukuramo amafaranga umukenyezi twasanze ari inyuma babyivugiye ubukene bwaramwishe agasanga kandi yikora kuri wa mwana w'umwigeme kugira ngo amufashe ibikorwa agume kwish- ku- ku- mu- mu mi- mu mirima kuko nta wundi afise amufasha tuti rero reka uwo mwana aje ku ishuri nawe tugomba turabe icyo guteza imbere genda mugende mugurana muje mu migwi yo kugurana no kuguranana hama murabe yuko mwokwiteza imbere kandi vyarafasha hari abamaze kugura inka hari abamaze kubaka amazu hari abamaze kugura ibivi vyarafashe umukenyezi burya arashoboye iyo yugurutse amaso akabona uwumuhubura akamugirisha inama ni ukuri arashoboye ico nkundira kandi umukenyezi iyo aranguye imigambi ntarangura imigambi yiwe gusa ni imigambi y'umuryango ico rero ndagikunda cane kubona aca yiyumvira gusanura umu- u- u- inzu kubaka inzu kugura inka kugira uwo muga- mu- umuryango utera imbere niyo aguze ikivi ntavuga ngo ni ikivi cy'iwanyu ni ikivi cy'umuryango naho rero iyo migambi yose yaje yaje kubera iki ko bikunde wa mwana abandanya ishuri niyo um- um- umwana ari hagati y'ivyo bintu vyose uwo mwana rero kugira agume ku ishuri nuko haba no kumuherekeza mu muhana ku ishure ryanje muhira wanje ko murakoze cyane rwose twakire eh, muhinga bw'ibyuma izina bambariye sinaryumvise nkarihindukiza uze kunyihanganira numvise umenga ni ejeni canke igeti ikintu nk'ico uratwumva
amahoro neza eko izina ryawe ntunge uriyinsubiremo muhinga bw'ivyuma sinaryumvise ko wari imbere nitwa gute
nitwa nizigiye imana egide ejide umbabarire eji urumva ko narinda kwise igete nsubira kuri eza
murakoze cyane Eh, uherereye hega eji
mu rusaka imwaro no mwaro twagende
ni ukuri imana ishimwa ahubwo imana ihabwa icyubahiro kubona mwagendewe n'abanyamwara ega abanyamwari n'umusore tugenda kera bavuga ngo ni mu by'amafaranga mbwa ubu turi mu nyigisho
n'amafaranga turayafise n'amafaranga turayafise
ntibibuka ya nkuru ya- y'igiceri kugira ngo umunyamwari umengere byagenze
mwari mwageze mwari mwagerageje kutu- kuturemeka iki- igiceri
nuko rero ije ikibazo uno munsi twagutumiriye madamu micheline ko tugize imana duhiriwe duhishije uri ngaho uratubwira nawe icuzi kuri shekina akabazo mbwabo kari kakuzindukanye imbere ko tu- uza kutusangiza ibyo ibyo uzi kuri ico kigo
murakoze cyane Yego.
Eh, je je muri rusange ni ukumutera intege vraiment ni umubyeyi wo guterwa intege kuko nubwo nubwo bavuze ko iwabo wi- imwaro ari iwabo w'amafaranga barabeshe baratubeshe Eh.
iwa mwaro ni iwabo w'ibikorwa uwo mubyeyi ni ni mboneza cyane mu mu iterambere rya novuga iterambere iryo iryo twakwita mu mu kirundi iterambere rishikiye umwenegihugu kuko aho mbaye ndiko ndaraba nta nta muntu wundi yari wigere yiyumvira kuri iryo ku iterambere nk'iryo tubona uyu munsi umunyagihugu yoba ava nko mu yindi ntara dufata akarorero nka bujumbura twegeranye ariko ararenga ariko ararengana uretse naho yoba ataharereye cyangwa yoba ata- atararonka uwo mugambi kuja muri uwo mugambi wo gufasha ababyeyi umunsi ara- umunsi- umunsi
ejide turacari kumwe ejide numva itelefone kuri twumva ejide agatelefone kiwe karagiye muhinga bw'ivyuma baramutugarukanira ah, kugira ngo ah, abandanye aheza nari kushima kumenya nta- nimba hari nawe warereyeho canke kimbwani yagaruka ntaco turaza turaza guca tubigarukako hanyuma rero um, amabavu mufise amabavu sinzi ko i- iki ingorane muhura muri iyo migambi yanyu itandukanye numvise umenga ni byiza ariko turi mu isi usanga uko biri byiza hariho n'imiruho bizanana nabyo ibi ibibabangamiye ibibangamira iyo migambi yanyu kugira ngo eh, ishobore ku, ku hari ingorane muhura nazo ego cyane um, eh, ingorane ya mbere eh, no guhindura ibyumviro kuko kugira ngo winjire muri uwo mugambi ni ukwizera ko ushoboye ukava muri bya bindi bya eh, sinshoboye canke ni naka yabigize canke mm, barandenganije ukemera ugafata mu minwe u- u- ubuzima bw'iwawe ukavuga uti aha rero na jewe ndahagurutse kugira niteze imbere ni ukuvuga ngo birafata umwanya kugira umuntu mwumvishe yuko ashoboye cyane cyane turabye eh, ubyiyumviro twebwe dufise bivanye ni- na kirituri yacu umukenyezi umukenyezi umukenyezi hari igihe wumva ko wac- u- umengo umengo nawe uricinyiza tube turaretse abandi ko baba baragucinyije ariko kandi eh, bifata umwanya mugabo iyo bimaze gufata mwumvise ko ahaguruka akiteza imbere hanyuma n'umushinga ntakamushi- akamushigikira twebwe rero nta mugambi dukora tutabanje kumva ko umushinga ntahe nawe ashigikiye uwo mukenyezi kuko uba uri kurasambura ibyo rero naho ubona bifata umwanya kugira ngo bashobore kwinjira intambanyi urumva iya mbere nivyo vyiyumviro guhindura ivyiyumviro wewe uri umukenyezi hindura ivyiyumviro nawe we mushinga ntahe wiwe hindura ivyiyumviro mufate ubuzima bwanyu mu ntoke hama mu buhindure nta muntu azoza kubuhindura atari mwebwe nyene aho rero birafata umwanya nibaze ko naho twoja gutangurira ahandi duhera kuri izo nyigisho ivyo rero bizofata umwanya ikigira kabiri turacabangamiwe eh, n'ikintu cyitwa kutagira umuyaga nkuba ni ukuri ikigo kirateye imbere ariko dukoresha wa muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba iracyazimbye icyo bita amabateri birazimbye birazimbye birazimbye rwose ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hariho nk'amaordinateri twabitse iby- ibyuma bya bya nyabwonko twabitse kubera ko bidashobora kuronka umuyaga nkuba ukwiriye wo mu ishwarara y'izuba twarashoboye kwimba amazi ayo mazi akoreshwa n'umuyaga nkuba wo mu ishwarara y'izuba ariko iyo imvura iguye nk'ubu igiye gutasura ni ukuvuga ngo amazi arakena amazi aba make kubera ya mishwara y'izuba ntayiriho tugasaba rero twifuza yuko twoshobora kubona umuyaga nkuba umwe utangwa na regidezo dushoboye kuronka umuyaga nkuba ni ukuri twotera imbere gusumba aho tugeze uyu munsi turagomba kuzana amahinguriro muri aya mahinguriro atamuyaga nkuba ntibikunda turashaka gushyiraho ibintu bishobora ku, ku, ku, gutuma icyo kigo gitera imbere kikazana uburyo burushiriza gushahiriza ba bana bakaronka ibyo bakeneye byose ku ishuri mugabo uburyo bw'amatara butabonetse ni ikibazo gikomeye cyane turatera akamo leta tugatera turamaze kwandika makete kuri kuri uh, kwa kutwara regidezo baramaze kudufasha turamaze kubishikana kwa gouverneur imyaka yose tumaze tuguma dusa umuyaga nkuba umuyaga mm. nkuba kandi iryo terambere no kuriryoshika kure turonse umuyaga nkuba mm -hmm. ngizo izo ntambamyi dufise eh, ahanini hanyuma ikindi nuko eh, ubwinshi bw'abakeneye kwinjira muri ico kigo ariko twebwe ntidushoboye gufata bose navuze ko hiyandikisha amajana abiri ariko tugafata mirongo itatu na batanu nico gituma tugira tuti harakwiye abandi boza canke tukamultiplika tukadiplika kugira ngo abana benshi bashobore kubenefisia canke bashobore ku, kwinjira muri uwo mugambi ngijo mm -hmm. intambamyi nyamukuru dufise mm.
mm. hambavu izo ntambamyi ga madame Cheline yusubije amaso inyuma muri bibiri na cumi na rimwe turanakwibuka abana bo mu gisagara bakera tukubona ufasha mw'ibarabara ukaraba nka iyo wavuye naho ugeze umwana wa mbere wishimiye ukatubwira inkuru yiwe wivuga gute muri make umumama wa mbere wishimiye uwo muvuga gute muri make nubwo ushaka ugahera muri bamwe batangura kera uzi urafasha mw'ibarabara ubwa mbere na mbere uwo mwana aratwenga aranezerewe icyo muvuga mu gifaransa un enfant épanoui igihe jewe namubona yari yijiriwe yijiriwe kubw'impamvu y'amagara make yijiriwe kubw'impamvu yo kutamenya akazoza kiwe ariko uyu munsi aratwenga aranezerewe iyo umuhaye ijambo nawe nyine urabona ko afata ijambo ariko kare tugishika nta jambo yashobora kuvuga uwo mukenyezi nawe nyine ni nk'uko nyine ni umukenyezi yari yizinze atazi ejo uko hazoba hameze ariko uyu munsi urumva ko akubwira ngo mu myaka ibiri mu myaka itatu mu myaka ine nzoba ameze gutyo arafise igicapo cahari naho azoba rejo ariko tugihura nta gicapo yari afise naho rero jewe mbona uwo mukenyezi w'uyo munsi ni umukenyezi w'imigambi arakubwira ngo aho bukera nzoba ngeze aha ni ukuvuga ngo bahora bantangaza na jewe nyene bahora bantangaza cane kuko mugashobora kwicarana ukakubwira ngo ngurazi nshuti yanje ngo ejo ngo ndiko ndagira gutya na gutya kugira ngo ejo nzoba afise inka wumva ko twe twabahaye impene nta nka twabahaye inka yavuye mu byo bagiye baraziganya kandi akabigirira umugambi aravuga ati mu mwaka umwe nzoba nguze inka kandi bukeye nkayibona nkayibona ko yaguze ati nzoba nubatse inzu bukeye nkayibona ati nzoba naguze ikivi bukeye nkabibona umugambi uwo munsi mbona umukenyezi w'umugambi biraryoshe cyane
nivyo gutera intege twakire na paul kwinzi murongo wa telefone paul ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga uherehega paul uca uduzi ijwi kugira ngo dushobore kumvikana uhererehe ingozi ego akabazo kawe cyangwa intererano
intererano ahubwo kwa kumutera intege kwere kubera abantu bakibashikariza ibintu kandi nubwo bafise bafise ubwo buryo umugoroba wo ushobora kwitanga kandi bashaka kwitanga no ku bantu mutazinanye mutagize ne bakayishyira kendera cyerekana ubuntu nabo buswanya abantu bake kurabo kugeze ariko akunda ati kuraje arabe n'imigambi yongezemo kugira ngo bundike nk'abantu bato bato bashobore kuhakoma ku isononoro
urakoze paul ngaho ingozi ubwira umunsi mwiza ego nsoma ibya shekina tugarutse kuri ba bana no mu ishuri nabonye ko shekina abana bigayo baraza imbere mu manota meza apana kuri mwaro gusa mugabo no mu gihugu cyose umuntu akibaza ni gute imwaro umwana w'imwaro sinshatse kuvuga ko abaruguru bataba bariko bariga ariko kera twa abantu babona ko i Bujumbura ariho hava amanota meza gusumba mugabo hariho abana benshi bari muri Shekina basumbije amanota abana b'i Bujumbura mm. ibanga ni iryahe mu nukuvuga ngo hariho ikintu ki mm? byagenze gute ibanga nuko gukurikirana uwo mwana no gushika mu muhana iryo ni ryo banga rya mbere ryatumye uwo mwana ashobora kubandanya ishuri kenshi na kenshi bacira hagati cyangwa agasiba asiba kubera igasiba kubera za ngorane yagwaye ntiyaronse icyo afungura yagiye gukubita isuka kugira ngo ace ingero ugasanga ibyo kwiga ntiyabishyize imbere kuko afise ibindi bibazo bimuremereye ariko twebwe twaramuremuriye ibibazo by'imuhira uwo mwana rero aca ashobora kwikonsantara cyangwa akaronka umwanya ukwiriye wo kwiga ikigira kabiri kandi wa mwana ntataha afungura muhira wa mwanya wo guta wo gusubira imuhira aba ari ariko ariga ku mugoroba gushika ku mugoroba ni ukuvuga ngo hariho umwanya munini cyane aba ari ku ishuri kuva mu saa moya gushika isaha cumi n'imwe n'inusu umwana turamufise imbere yacu turamufise kandi ariko ariga turamufise kandi ariko arafungura turamufise kandi n'amagara yiwe turayacungera icyo ntavuze ni uko hari umuganga aza rimwe pare ku ku ku ku trimestre ku ku gice aza gusuzuma amagara yabo urumva ko umwana tumukurikirana cyane ntacyo buza ko ashobora kumenya turafise n'umuntu aza uwo wita accompagnateur pedagogique ni umuntu aza kugira ngo afashe abarimu kugira ngo bagume bahugura ubwenge bagume bamenya bagume bimenyereza kugira ngo batange ubumenyi bwiza bumenyi bugezweho ubu nawe nyine araza akaza gatatu mu kwezi ibyo byose ubifatanije rero ni ngombwa ko umwana amenya ni ngombwa birumvikana hama none ikigo shekina mu myaka iri imbere itanu iri imbere hariho abanze kuri facebook muraza gucesha ko amaso ariho nk'abavuga ati kuki mutari nko mu bukecanye mutari nk'ahandi muribona gute muzomara inyota abo bifuza yuko muja mu zindi ntara ga madame Cheline ego cyane twabanje kubaka icyo nita ni nk'umugambi pilote w'akarorero kugira ngo turabe ko bikunda hama turabe tubanze twipime na twege ku munzani turabe aho twavanye abantu naho twabashikanye aho twavanye uwo mwana aho twamushikanye aho twavanye umuryango we naho twamushikanye uyu munsi nta nkeka biraboneka ni ukuvuga ngo harageze ko tugenda mu zindi komine mu zindi ntara harageze rero tugatera akama abantu kuko twebwe dufise dufise ubumenyi twakoresheje tugomba gusangiza abandi mugabo si twe duca tuza tukabikora ni ukuvuga ngo turaguherekeza utwereka abo duha izo nyigisho utwereka uwo mugambi aho tuwukorera hama tukaguherekeza mugabo duri ko duhubura abiwawe abo ngaho abo ngaho muri iyo ntara kuko si twebwe twoza kubishyira mu ngiro twifuza rero abandi boza bakatwegera bati yamara twebwe turafise ahantu twoshobora kubaka iryo shuri woduherekeza twebwe turiteguye kubaherekeza
hama mu kurindira gutyo bamwe nabo bahejeje uwa cumi na gatatu ibya kaminuza gute hariho proje hariho umugambi wa kaminuza shekina muba muriko mwibaza kugira ngo bazohere muri materinere bakiri bato barinde bashika basohokere muri iyo sisiteme nk'uko babyita mu gifaransa twebwe icyo tumaze gushyiraho ni umugambi w'uko abamaze korerera muri segonderi abana bagomba begereze kujya muri za iniverisite hari umugambi twashyizeho wo gukorera hamwe bakarima bakorora cyangwa bakimbura bamaze kwimbura amafaranga yose bagashyira mu kigega aya mafaranga bashyize mu kigega niyo azoherekeza wa mwana gusomesha muri kaminuza twebwe mbere nta kaminuza turiko turabona muri iyi myaka aho ahubwo turiko turabona kugwiza ico kigo gifise kuva mu ntango muri primaire muri secondaire tugomba ko hatangura baze nziza kuko burya kaminuza uyishizemwo umuntu atatanguriye neza hasi mm. nta usanga ari vya bindi usanga bituma tutaronka ya karite bwa bwa bwiza bwa buryohe bwa bw'indero mm. twegereye tumva dushimikaho cyane reka tubanze tugu tugwize tugwize abana basohoka binjira muri za kaminuza kuko za kaminuza zirahari si nke zirahari hakugwiza za kaminuza ahubwo tugwize abazijamwo bafise ubumenyi bukwiriye bufatitse iwacu hariho n'intuze nziza universite nziza ya mwaro umuntu yofuma ashimika cyane kuri iyo universite kugura ibindi bisata hanyuma ab'iwacu bakinjiramwo mugabo tugwize hasi hasi niho hamaze kononekara tugwize baduge binjire muri universite bafise ubumenyi bukwiriye canke baje gukora imigambi yabo bafise ubumenyi bukwiriye si bose bategereza kwinjira muri universite ego nuko rero madame Cheline barandereka akajambo ka nyuma mwubwira aba bana banyu mwasiga imwaro imbere ko muzoza kubasanganira abavyeyi bariyo muri rusange nabumvirije kino kiganiro baba indongozi baba batandukanye ko baka kugira ngo dusoze abana turababwira ngo umwaka uh, w'ishure watanguye mm -hmm. gukora cyane barabizi neza ko ariyo ko ariyo ndirimbo yacu gukora cyane ntacyo babuze babayeho neza bafungura neza birirwa ku ishure bafise abigisha bakwiye bafise ibikoresho bikwiye tubasabye umwete wo gukora cyane mm. ntibasamari hama bibuke ca kibanza cacu ko cama ari ikibanza ca mbere murakoze cyane madama micheline barandereka mwakoze kuwitaba ubutumire bw'ijwi rya amerika twifurize kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ejo nitwongera kubitura muri shekina muzotwitaba murakoze cyane mwakoze kutwakira muri studio uh, yanyu eh. mwakoze no kutwakira washington eh. Imane murakoze muri studio y'indwi mwari kumwe na diane ninahaje kuri mikro nabateguye nongera ndabashikiriza muri sanga y'uno munsi muhinga bw'ivyuma yakoze nadia tahana ingenieur cornelius twakoranye twembi twifurije umunsi mwiza